hello my people. how una dey o dis na morning gist tv my people. i greet una according to una time my people. na about queen ashley oni of ife and naomi mata na carry come o my people i just dey my own jejeje o some people don carry matter come meet me say maureen what's going on so i con use my onyokometer go round the palace con go torchlight the things wey e be say e dey shele inside now i wan come let una know yes The first gist wey be say dem tok allegedly dem say oni of ife hey i no fit laugh say oni of ife dey vex for queen ashley say na queen ashley na pursue queen naomi comot for palace so because of dat one e con eh, say make ashley come park im car comot for inside di palace na di gist wey be say e come on ground be dat so as e come tell ashley make ashley pack ashley when e dey for uk o na im come pack car for inside um, palace because na wetin una wan hear na we dey tell una so so as dem come pack car for as ashley come pack car for um, palace two cars before e come travel so as um, queen naomi then oni of ife dey beg queen naomi even when e father don tok say make queen naomi come back queen naomi no wan come back so di pepper body na oni of ife come take dey face ashley according to wetin dem talk, allegedly say na ashley na be di cause of all dis thing. na wetin dem talk. so as dem come say na ashley na cause everything na small time na onion fife come as the pepper body say ifa say make queen naomi come back to the palace dem don't beg queen naomi beg am today own beg am tomorrow own beg am next tomorrow own beg am one month old for where queen naomi no still here na eh, body come di pepper onion fife as body come di pepper onion fife he come use the pepper body face ashley when he dey for uk say na ashley na so dem talk. so because of that one i come say make ashley Ah ashley wey be say e dey inside eh, uk make e come carry im car whether na make e take flight come carry the car go in in this thing or oni of ife send bodyguard make dem carry the car go go im mama compound now dem come say mama ashley <laughs> hey i no fit laugh oh my pipo una dey like like sha una dey like where dem dey where they dey tell a lie una go dey guard am but well ma just tell on the simple truth waiting they there now be say queen ashley and me as i dey here so i no me say that me they talk truth to me sef i they follow they lie my own lie but if i wan lie lie i go lie lie wey be say when you think and say you go you go reason and well you go not say yes This whole thing about creativity so my people oh, the thing when e dey there be say Ooni of Ife and Queen Naomi They don't finally settle yes so hey, make una dance make una dance Ooni of Ife and Queen Naomi dem don settle mm. They don't finally settle and guess who settle dem Queen Ashley Queen Ashley na don settle Ooni of Ife and Queen Naomi una dey say so so as me and una dey talk so Ooni of Ife is so happy na so he pray for queen ashley pray for am pray pray pray say god go bless you so im um, don queen ashley according to report dey say he call queen naomi come tell am say kabiyesi love am o say whatever that actually went wrong say make uh, he forgive kabiyesi say kabiyesi love am back so my people o. Oh, because um, according to the gist wey be say dem gist dem say um, queen uh, ashley mama go beg Ooni of Ife say make queen ashley dey park car for the make the make uh, the ashley car wey be say dem park for the compound my people una get idea how that palace big reach that that palace be like football field o oh. so parking space no be the issue o. Oh. Mm. my people, parking space not be the issue oh. as me on dey talk now queen naomi and queen ashley they don't settle their difference They know they quarrel i no go fit on and say these two people they quarrel apart from that, queen naomi say she be born again I una know say queen naomi don't come and talk say if he start to bear grudges for ashley god no go answer in prayer queen naomi quote one particular verse for Bible say, if I should regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. So Queen Naomi say, whosoever that have offended how, oh, both the ones where he offend, oh, he say in forgive all of them. He say forgive them, he no get any um, biased mind against them. But in prayer, be say, whosoever that think evil about her, evil will surely return to the person. Whosoever that diggeth a pit for she where she be Queen Naomi, that person will fall into that pit. My people, na know say Queen Naomi na child of grace. That is the grace of God is upon her life. So, often I see people where we say they carry the grace of God upon their life. People where get the grace of God, eh? You they get the way we say you they you they you they we dey tackle their matter because queen naomi don come out to talk. say no be queen ashley na im pursue am comot for palace o say di palace eh say we no go understand e say we no go understand o that eh my people. una know say that palace wetin dey inside that palace hmm una no go understand reason why be say queen naomi left that palace because of her safety because she was no longer safe as in di prayer where be say queen naomi they pray when i know say they talk say queen naomi pray They scatter they scatter um, the things where be say Ooni of Ife the gods of the land all those kind of stuff so now against principalities and power una know say no be queen naomi korokoro eye na she take leave dat palace weda una like it from now till tomorrow queen naomi no use her korokoro eye leave dat palace. so anybodi wey be say e get hand for queen naomi leaving dat palace dat pesin no go enjoy the marriage too. na di truth be dat. because na wetin pesin so wetin pesin um, rip pesin wetin pesin um, So na im you go reap you dey see am so if you sow love you go reap love if you sow katakata between husband and wife you go reap katakata whatever you sow so Queen just free her mind you dey see am so she say she need to free her mind so that because by the time she start to dey bear grudges up and down good things wey be say go come into her life e fit hinder so queen naomi say e they be all eh, eh, oh, grudges against even ashley or anybody say but he leave them for god Now they say so He say leave them for god though. Now god na go judge the whole matter He won't be say im don move on palace is no longer coming but with the beg wey be say um, according to report say that dey beg queen naomi we hear say queen don't change your mind don't make up your mind say im come back to the palace if not for anything, because of his son im come back but may they give him time May she really pray over this whole thing, because she don't want to make any mistake again o oh. she don't want make mistake a situation whereby a situation whereby Ain't want to hear from god when god tell and say so wen dem so oniofefe dey paranoid say na ashley na im eh, pursue queen omi comot for palace na im make queen omi leave queen omi say no no be ashley say nobody should accuse ashley say e know why she left di palace and by di grace of god she say by di grace of god di reason why she left dat palace she know the reason. He said, and by the special grace of God, all things will work out according to the plan and purpose of God concerning her life. So when Ooni of come the beggar she come okay, make Ooni of give am time make she pray over this whole thing because she no want follow under she no want to dey under pressure you understand even ashley even call her so just like that na so di tin just be o oh, my pipo na dis say sey i ako let una know in case una nova subscribe or una nova eh, leave any comments make you leave comment for comment section like and share dis video na have a nice day bye.